معنان آياتوتا كنا أكن درا درسو سورة سورة المرسلات جأمتي إسين سورة مكة آية أفرتمي سديتي ملي آيان إسيدا شنتما لكويس إسيدا ترباتمي تربة إسين إيجا سوراه مزآتي بوته بسم الله الرحمن الرحيم jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti walmursalaati curfaa qilleensa walfaana bubbisuunan kakadhaa curfan jechuun kan akka gammaa fardatti walitti dhaabbatu jechu'u kan addaan hin cinne qilleensa kuffaaratti bubbisu فالعاصفات عصفا أما الليك اللينس أكام ببسو كان وان إر دبره بل ليسن كخطه والناشرات نشرا أما الليك اللينس روب فجاس كخطه تكا ملايكا روبت مدبمتين وكلمتين خخطه فالفارقات فرقا ammallee aayata qur'aanaa tan haqaa fi baaxila dhuga'aa fi hijiba haraami fi halaal gaarii fi hamaa adda baaftun kakadhe falmulqiyaati dhikra ammallee malaayikaa wahyiidhan ambiyootatti dhuftuun kakadhe takkaa ergamoota wahyii rabbii gara ummataa geessuun kakadhe cudraa wanni malaayikan takka ambiyoonni wahyii ummatatti geessituuf akka ummanni yoo amanuu baate guyyaa boruu waan himatu dhabuufi waan isaan sababaa godhatanii amanuu oolan irraa deemsisu'uufi. akka isaan silaa odoo ergaa nutti ergite ni amannaa siitu nuttin erginii tanaaf amanuu oolle je'anii sababaa hin godhanne'eefi. Aw nudra takkaa wanni wahyiin buutuuf wanni rabbiin ergaa erguuf gabrootan isaa. azaaban sodaachisee akka amanan godhuudhafi duuba waan dabre hundaan kakadhe innamaa tuucaduuna lawaaqic yaa warra rabbitti kafare wanni rabbiin odeesse guyyaan qiyaama'aa kan isa keessa qabriidhaa kaafamtanii waan dalaydanirraa gaafatamtan dhufiinsan oolu takkaa argamuun ooluu beekaa inni dhufuun waan shakkiin qabne hubadhaa فإذا النجوم طمست دوب غاف أرج إرى إفن ديم سفمي سمئي هرج آته dhabamte wa'ida samaa'u furijat gaafa samiin baqaqxee qooyte wa'ida aljibaalu nusifat hoggaa gaarri caccaphee bakka jirurraa ka'e wa'ida rusulu uqqitat gaafa ergamoota rabbiitiif qaaxaroon qabamte akka dhufanii ummata isaanirratti ragaa bayan li'ayyi yawmin ujjilat guyyuma kamiif qaaxaroon isaaniif qabamte liyawmi ilfasl guyyaa rabbiin gabroota isaa jiddu'utti dubbii laale takkaa laalu guyyaa rabbiin ambiyoota fi takkaa ergamoota fi ummata isaanii jiddu'utti dubbii laalee adda baasu kan warra ergamoota isaa kijibsiise qixaaxu kan warra isaan dhugoomse guddisu jannata isaan seensisee gaafa sanii jecha qaaxaroon ergamootaaf qabamtee isaanii booda'aanfamte duuba gaafa san wanni rabbiin nu odeesse marti ni argamti gaafa sani qiyaaman dhaabbatuun isa sani kan yawmal fasli je'amu. وما أدراك ما يوم الفصل يوم الفصل تكا قياك يا مآسا مالت سبيسسه شنقي قياك يا مآسا كيست أرقمت مالت سيهمه guyyaan qiyaamaa guyyaa warra nutti kafare ويل يومئذ للمكذبين قياسا إبد عذابة ور رب التكفريف كان أنبيوت خجب سيسف جرة نتي ور نتبليس هنديف نونك الآن آه. ألم نهلك الأولين سنتي ور اسم در دبره كرب التكفريف ergamoota hijibsiise sababaa isaan balleessaa kana dalaganiif lafarraa isaan hin fin'ee kan akka ummata nuuh kan akka ummata huud ee lafarraa fin'e jechu ثم نتبعهم الآخرين أمس ور إسام بودا أفك الرب التكفري تكابل ليس هند akka jara isaan duraa fin'etti isaanis fin'ee jalan deemsifne takka jalan dabarsine kan akka ummata luut kan akka ummata fir'auna كذلك نفعل بالمجرمين أكا أرمسا تناندرة في الأت نما ammaa fi amma boodallee rabbitti balleessu addunyuma kanarratti fin'a waylun yawma idin lilmukadhibiin guyyaa qiyaama'aa san azaaba jaba'aatu kan wayli je'amu warra diinaa rabbii hijibsiiseef jira wayli jechuun irra guddaa lagootii ibiddaati. takkaa wayli jechuun waan warra azaaba keessa jirurraa yaa'u kan akka dhiigaa mala'aa fa'aatu isaaniif jira nuti akka feenetti isaan qixaan'a wanni nu dadhabsiisu hin jiru alam nakhluq لكم من ماء مهين سنتي اسن أرم كفارا تكا المان نما هند بشان لا فائر في الأرى بيرا وما تيسن هنجل أبني فجعلناه في قرار مكين دوبة بشان سن بكة keessa taa'u kan akkaan tiisu keessa hin keenye sun gadaamessa haadhati ilaa qadarin macluum kan hanga yeroo beekamtu'utti gadaamessa keessa taa'u sun hanga waytii dhaltuuti faqadarnaa duuba akkasitti. nama waan hin jirrerraa uumuu dandeenye fani'ma alqaadiruun namni waan san danda'e numa faarfame humna numa qaba sun nuhi kan nama waan laaftuu akka hancufarraa uumne suuraa gaarii bareedduu goonee. humna jabduu kenninee fi guunnee duuba rabbiin nama waan hin jirrerraa uume eega namni du'ee waan jirurraa kan akka lafee isaa fa'arraa deebisuu ni dadhabaa hin dadhabu jechuu waylu yawma'idin lilmukadhibiin warra qiyaaman hin dhuftu je'ee kijibsiiseef عذاب جبآت جرغياتا ألم نجعل الأرض كفاتا سنتي لفلالتني قرتنتنا بك أك هادتي إفت إسن أبد هنقولي أحياء وأمواتا تن هنجرتن ضد إسئي قبأتي ولت إسن أبد تن إيغدو تنيس garaa is'ii keessatti walitti isin qabdu kifaatan jechuun walitti isin qabdu jechuu maaliif qabriin nama keessatti awwaalame yoo jaalatte akka haati ilmoo ifitti qabdutti ifitti qabdi yoo jibbite hacuucceti akka cinaachi isaa lamaan wal dabru gooti. duuba dachii akkanaa tana nuutu uumee miti wajacalnaa fiihaa rawaasiya shaamikoot kan dachii tanarratti gaarotii gurguddoo dhedheertuu uumne akka isiniin hin sossooneef kan odoo gaarotiin tun jiraatuu baattee isin takkaa isi irra jiraatuu hin dandeenye وأسقيناكم ماء فراتا كم بشام آيا إسني في هريك سنلي أبافن دوبا أكمت قلتنا قلتو أولتني نت كفرتن ويل يومئذ للمكذبين warra rabbitti kafaree ni'maa inni isaa kenne irratti galata isaa galchuu dhiiseef azaaba jaba'aatu guyyaa qiyaama'aa jira. Guyyaa qiyaama'aa san wanni orma kaafiraatiin je'amu. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون قروان كجبسيسو turtanii ori'a انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب جرى آر إبد جهنم كان بك سديت الدبيون ديم آقاد سيفتا إسان جأمة آر إبد جهنم سن هقا ألكأ بك سدي قرقد أتي addabaya laa dhaliil aarri sun oo'a guyyaa sanirraa gaaddisa isaaniin tayu walaa yugnii min allahab ammallee arraba ibidda jahannam isaanirraa hin deebisu innahaa tarmii bisharar ibiddi jahannam kan aarri akkasitti irraa bayu sun qaanqee aara wajji darba kalqasr qaanqee gurguddinni isi'ii akka galmaa takkaa mana gurgudda'a ka'annahu jimaalatun sufr qaanqeen jahannam sun yoo bifa isi'ii laalan. ammallee ceeyinsa isi ilaalan akka gaala daalacha gurraachominni itti makameeti fakkaatti. waylun yawma idhin lilmukadhibiin ibidda azaabatu warra dubbii rabbii dhugo oomsuu dideef qophaa'ee jira haadhaa yawmu laa yanxiquun guyyaan qiyaama'aa kun guyyaa warri isa hijibsiise waan isaan fayyadu hin dubbanne isaan gaafas arrabaa qabaman walaa yu'zanu lahum fayactaziruun gaafas warra kafaresaniif akka dubbatanii sababaa waan hamtuu dalaganiif himatan izniin isaaniif hin godhamu ragaan isaan fidan takkaa fidatan irraan qeebalamu inumaa dubbatuu hin qaban jechuu dubbatuu dhabuun isaanii bakka gari itti ammoo bakka gari itti ni dubbatanii haa ta'uu irraan qeebalamu wanni isaan himatan irraan dhagayamtu waylun yawma idhin lilmukadhibiin ibidda jaba'aatu warra waan ergamoonni rabbii odeesse qeebaluu dideef guyyaa qiyaama'aa jira guyyaa boruu jira haadhaa yawmul fasl guyyaan qiyaama'aa wanni warra rabbitti kafaree aakhiraa dhugo oomsuu dideen je'amu guyyaan kun kan hin dhufu jettanii dhugo oomsuu diddanii kunoo kana jamacnaakum walawwaliin isinii fi warra isin duraa hunda walitti qabne ijaan agartanii عذاب مدتني فإن كان لكم كيد فكيدون ما يوهي لا تكامل ات عذاب إفرا ديبفتنين قباتا فدأ عذاب إفرا ديبسا جأنين دوبا إيسا إفرا ديبسو دندين ويل يومئذ للمكذبين قياسا عذاب جبآت ورق إياما خجب سيسف جرة إن المتقين أمو ور رب أمني قيام برو ندفا يادي عذاب ربي صدآف وان هم توديسي وان قاري دلقي في ظلال قياك يا ماء إسان قادس مكين جنتا جلتا أني أنني أن وعيون أما اللي إجا بشان جنتا تياتر تتاءني أغني داوأتني أنني أن وفواكه مما يشتهون ammallee waan midhaan asheetaa ta'e kan qalbiin jaalattu hundaan qanani'an kuluu washrabuu hanii'a wanni isaanin je'amu jannata keessatti nyaata gaarii nyaadhaa dhugaatii gaarii isin hin miine dhuga'aa qanani'aa بما كنتم تعملون وان الدنيا الرت وان غاري دليدني دبرستنيف جج إنا كذلك نجزي المحسنين نتأكست ورداته دلقا تلشي وان دلقهند ربي جئ دلقوف ثواب قدا كننا ويل يومئذ للمكذبين ammoo warra sawaaba rabbii dhugoomsuu dideef warra ergamoota rabbii hijibsiiseef azaaba wayli je'amuutu jira كلوا وتمتعوا قليلا warra rabbitti kafareen rabbiin addunyaa tanarratti wanni je'u waanan an isinii kennuun hanga addunyaa tanarra jirtan qanani'aa nyaadhaa dhugaa uffadhaa aakhiraatti isinan qixaaxu'uu taa'a innakum mujrimuun isin warra rabbii keessanitti balleesse galata isaaf galchuu dhiisee ويل يومئذ للمكذبين guyyaa qiyaama'aa warra rabbitti balleesseef azaabatu jira وإذا قيل لهم اركعوا أرم كفارتين هقاء الدنيا الرت أمنأ صلاتها جأنين لا يركعون ركوعهن قدن هن صلاة جتشو ويل يومئذ للمكذبين عذاب جبآت ورهن سلانف قياك يا مآجرة فبأي حديث بعده يؤمنون سأرمي كفاراس يو قرآن كانت أمنوا ددا إيغا دبي قرآنا ددني دبي تمت أمنا takkaayuu eega qur'aana kijibsiisanii dubbii eenyuti dhugo oomsan darsiin dhibba sadii fi saddeettamii saddeettii hangana.